iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe na eugenia mukankusi ndabaramukije igihe cy'ubwiyongere byari byiza ubundi mbere twari mu bukoroni nyine bw'ababirigi uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda avuga ku munsi wo kwikukira umunsi w'ubwigenge u rwanda n'uburundi bimaze imyaka mirongo itanu n'itatu bibonye ubwigenge iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya mbere yaho ariko harufonse ndayikengurukiye habanze habagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi
ndagukengurukiye jeni ndabaramukije mwese muri ko murakurikira iradiyo ijwi ry'amerika reka duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri ya nkuru y'inagurwa y'imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe na cuba perezida obama yamenyesheje ko muri iri ci john kelly umunyabanga mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika azoja mu rugendo irahavane kugira yungurure cese ubuserukizi bwa amerika muri ico gihugu iyi ngingo kandi yashimwe n'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni uruja n'uruza rw'abantu hagati y'ibyo bihugu ruja rwaratanguye kandi leta zunze ubumwe za amerika zarakwikiba ku rutonde rw'ibihugu bitanga uburyo bwo gushigikira imigwi y'iterabwoba ariko igisigaye gikomeye ngo ni ugukura bya bihano mu budandaji leta zunze ubumwe za amerika zafatira kwiba ibyo rero kugira ngo biveho bica mu nama nshingamateka na nkenguzamateka y'amerika aho ngo ntibizokorogera perezida obama kuko abarepublicain aribo bake b'umugambwe obama aturukamwo bavuga ko hari hakiri kare kugira ngo icyo gihugu gitezurirwe kandi kitubahiriza agateka kazina muntu ujejwe iby'ibiganisho ruhonyanganda mu ishyirahamwe mpuzamakungoni arahura na perezida wa Iran uno musi wa kane mu gihe ibiganiro ku bigwanisho ruhonyangane bibandanya Yukina Amono niryo zina ryiwe aza kuvugana na perezida wa Iran ibyerekeye babagenduzi baca kigo mpuzamakungu International Atomic Energy Agency basanzwe ari nabo barabira hafi iby'ico kibazo ko ari nabo bazokora ico bikorwa mu gihe ayo masezerano yoshirwa ko umukono irani yivuga ko itazokwemera na gatoyi ko abagenduzi baja mu bigo hakorerwamo ibya gisirikare canke ngo banabaze banabanaze abashakashatsi babo ivyo ni navyo cane cane ari mu biganiro birimwo leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ubufaransa ubushinwa ubudagi ingoma y'ubwongereza hamwe na iraki nyene batarashobora kumvikana ko kandi ibyo bitabaye ibyo bihugu ntibizogerageza gutezurira na gatoyi ibihano by'ubutunzi byafatiye irake irani murantunga mu bugirigi naho n'ubu haracavugwa bya biganiro ku ideni icyo gihugu gifitiye bya bihugu bya buraya bisangiye gukoresha ifaranga rimwe zonero ibiganiro bisa n'ibyahagaze mu gihe minisitiri wa mbere w'ubugirigi avuga ati abanyagihugu nibo bafise ijambo rya nyuma mu twigoro igucanje ibihugu bya buraya biriko birasaba alexis tsipras asa n'uvuga indimi zibiri aho yemera ko yoshobora gusubiramwo ibyasabwa n'ibyo bihugu ariko agahamagarira abanyagihugu kwanka iryo tegeko kwanka ibyo abanyaburayi bamusaba muri rya tegeko referandumu minisitiri wa mbere w'ubudage wewe yatomoye ati ntihazogire n'usubira kumpamagara mu gihe iyo referandumu itazoba irahera nagira ngo abamenyeshe ko mubandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika muri misiri naho wa murwi islamic state wa umaze iminsi ugira ibitero by'urutavano ko ku gisoda ca Misiri muri ka karere ka Sinai ku munsi wa gatatu ibirindiro 15 by'igisoda byaratewe abasirikare 64 barasiga ubuzima igisoda ca Misiri naco cemeje ko abarwanyi ijana bo mu rwi Islamic States bahasigaye uwo murwi wa Islamic States wakomeje ibitero muri Sinai kuva aho perezida Abdel Fattah Sisi wa Misiri yarongora ingabo zigatembagaza ubutegetsi bwa Mohamed Musli Musli Morsi umuislamiste aho hari mu bihumbi bibiri na gatatu muri Libya naho ngo amahoro ntakiri kuri nk'ukwezi na gatoyi ministra wa mbere yemewe n'amakungu Abdullah Al Tini yaremeye ku munsi wa gatatu ko yiteguriye uh, ko yiteguriye gusangira ubutegetsi n'ababa islamiste bamaze gufata umurwa mukuru Tripoli baca barashinga mbere na leta ni n'amashinga amateka yabo kuva ico gihe rero leta ya Abdalitini yaciye ihungira mu muji wa Tobruk ishiramwe mpuzamakungoni ryavyirutsemo rirashigiye ico cemezo rivuga riti nta nyishu y'ikibazo ca Libya izova mu nzira yo kunyinyana iryo shirahamwe kandi ryamejeje ko rizofatira ibihano uwo wese azogerageza guhungabanya umutekano wa Libya canke ngo abaragize ishigwa mu ngiro ishigwa mu ngiro ishigwa mu ishigwa mu ngiro ry'iyo ntwaro mfata kibanza izoshingwa biciye mu biganiro vya politike ico mwomenya coco nuko ico gihugu kitigeze kigira amahoro kuva aho perezida Muammar Gaddafi atembagarijwe aho hari mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muri sudani naho inama nkuru ya onu ijejwe umutekano yarafatiye ibihano intwazangabo zitandatu zikomeye zitatu zo mu gisoda ca sudani na zitatu zo mu kirobere kirwanya leta ya sudani nyene ibyo bihano rero bibuza izo ntwazangabo kurenga imbibe za sudani no kugara amafaranga no kugura amafaranga bifise mu nama mu mabanki yo hanze muracyumva radijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari amakuru tuyahere mu burundi ku byerekeye ibitero byaraye bibereye mu gihugu mugenzi wacu frederic nkundikije yabajije pierre claver nkurikiye umuvugizi w'igipolisi amubaza uko icyo kibazo giteye ndababwiye yuko muri rusange umutekano wifashe neza mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cyose murashaka kutubwira ivyerekeye ingwano yabaye hagati y'abapolisi cyangwa abasirikare b'u Burundi n'umurwi w'abantu bari bitwaje ibigwanisho umuntu niyo vyita ingwano twavuga yuko ari ni inkozi z'ikibi zarashe abapolisi bariko barakora akazi kabo ko gukizura hari hariya kumutakura ku ibarabara ry'umunani muri komine ya kibidoge hanyuma rero umupolisi umwe yaciye yitaba imana abandi bapolisi babiri nabo barakomereka batanu muri abo bariko barakora ubwo bukozi bw'ikibi bitavye imana nabo nabo barakomereka batewe grenade nabo nyene hanyuma abashika bane nabo bafashwe haruhande ya rero y'abo bantu hariho n'ibikoresho vya gisirikare vyaciye bifatwa muri bifatanwa abo abo bariko barahungabanya umutekano hariho inkoho imwe ya mitraillez hariho iyindi nkoho yitwa lance rocket hariho inkoho yindi yitwa rpg na n'amabudi ashika kuri indwi bikorana hari inkoho ntoya yitwa sore hariho inkoho bita karashinikove zibiri hariho amasasu ashika amajana ane ya y'iyo mitraillez hariho amasasu ashika mirongo itanu y'inkoho bita karashinikov hariho kono vy'amasasu bitatu vy'inkoho bita karashinikov vyari vyuzuye amasasu hariho ibirato vy'igisirikare hariho impuzu z'igisirikare imyambaro ibiri hariho imyambaro ibiri y'impuzu z'imbeho z'imvura bitare ca impermeable hamwe n'ibutura hariho kandi na vya bintu batwaramwo amazi abo bantu banganiki uyo murwi w'abo bantu bari bitwaje ibigwanisho banganiki abo mwashoboye ababasize banganiki abantu iyo bariko barakora ubukozi bwa gushukura ngo aba bantu banganuka babwiye abashoboye bitaba imana hamwe n'abashoboye gukomereka hanyuma igikorwa cy'igipolisi cyabandanije kugira ngo abo bantu bose bashobore kubuzwa ibyo bikorwa byo guhungabanya boba ari abantu bari baje bava hanze canke n'abantu bavuye mu gihugu hagati abapolisi bariko barakora akazi kabo ko gukizura hanyuma abo bantu baca barabatera baraheza bararasamwo uwo mupolisi hari amakuru yatangajwe muri siheze avuga ko hariho ibitero bizohava biba mu Burundi vyoba ari vyo bitero bitanguye e, gushika mu gipolisi iyo umuntu yadutse agatera abapolisi bari ku mirimo yabo dufata ko ari inkozi y'ikibi iyo aba yaje ava canke iyo aba ashaka kuja canke numbero yiwe ivyo birashobora biraheza bikamenyekana inyuma y'amatorwa n'igipolisi ayo akaza yamaze gutangura kuko urumva ko hari n'abashika bane muri bo bafashwe ngira bazoheza bavuga neza imvo n'imbano y'ivyo bariko barakora mu kurangiza igipolisi citeguriye gute canke kabajeje umutekano mu Burundi biteguriye gute ivyo bitero bishobora kuba nk'ibitanguye bishobora kuba nk'ibizobandanya abapolisi baragavye kugira bacungere umutekano w'abantu n'ivyabo mu Burundi nkuko babiko ivyo barabikoze bagize iminsi babikora barabikoze no ku munsi w'amatora na munsi wagenze mu bijyanye n'umutekano atantambamye iboneka yashoboye kuba ni ukuvuga yuko inzego z'umutekano zari zigabye ziri maso n'ubu rero zizobandanya zigabye ziri maso kugira ngo zirwanye icyo cyose cyashobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo Ah, Pierre nkurikiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye Eh, murakoze namwe
ubwigenge bisobanura ukwishyura ukizana ku munyagihugu nk'uko bivugwa n'uwahoze ayobora uburundi serivisi ntibantunganye ibyo yabivuze mu gihe uburundi kuri uyu wa gatatu bwizihije imyaka mirongo itanu ishize igihugu cyikukiye bamwe mu banyagihugu b'ibujumbura bahereye kuri icyo gisobanuro bavuga ko uburundi nta bwigenge nyakuri bufite cyane cyane barebye ukuntu abantu bicwa uko bwije uko bukeye bazira ibitekerezo byabo ishyaka riri ku butegetsi ryo rimenyesha ko u Burundi bwikukiye mu mvugo no mu bikorwa ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse ubuzima bw'umuntu iyo amaze gushikira imyaka mirongo itanu n'itatu aba ari umuntu ahumuye afise abakazana canke abakwe afise mbere kuri ubu n'abuzukuru ugiye kuraba ingene ibintu vyifata mu gihugu cacu mirongo itanu n'itatu tumaze twikukiye uburundi bwotegerejwe kuba igihugu kiriko kiragira aho cishikanye muri vyose haba mu vyerekeye hagati y'aka muntu haba mu vyerekeye ukwishira n'ukwizana uyu muheje kumva ni silvestre ntibantunganya yigeze gutwara igihugu cy'u Burundi ubu ni umukenguza amateka kandi yari ku rutonde rw'abitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari ko avuga aho Burundi wabugeze mu gihe haheze imyaka mirongo itanu n'itatu bwikukiye ariko rero abanyagihugu twavuganye bavuga ko iyo siguro yo kwikukira nyakuri uheje gutangwa atayihurira n'ibyo ariko barabamwo ngo kuko atakwishira n'ukwizana bafise kwikukira mu bisanzwe si kuvuga ngo mwikuye abari baba bari kubika no gusa mu gihe mudashobora kwitunganya ku mutekano no mu butunzi igihugu adashobora gutunganya amatora eh, y'abasubiriza inzego mu mutekano abantu bose barahunze ico gihugu uko kwikukira kuba ari ukuwe birahari ku izina gusa uko nyene biravugwa mu makungu igihugu cikukiye mugabo ugiye kuraba ugasesangura indani ibikorerwa mu gihugu ntabwo uko kwikukira kuba kuhari naho atabaduhagaze ku gakanu b'abanyamahanga baza badukubita intego cyangwa batubwira iki mugabo independance jewe ndemera ko twayironse kandi twayironse bigoranye ariko nka nijoro mu ijoro baraye bararasa aho mperereye urumva byari bigoye ko mu gatondo mbyuka nisha nizana twarikuki mugabo nuko ubona yuko abantu benshi ntibagize bavyitaba kubera turara amasoro ntituryama turabura ibyo dufungura kubera igihugu kibi guma turara twirukanga dusubira mu batuza gutora umuntu mw'ijoro ku murango barasa abo babonye bose barasa ko batavuga rumwe nurumva ko tuba twarikukiye gute ahubwo nimba ari Peter Nkurunziza ahubwo navuga hakiri kare atanga amahoro mu Burundi hama turonka amahoro iyo utwaye nabi nta bintu ubona bigendeka neza ugiye kuraba ibintu n'ibindi rero ukwikukira kuno munsi benshi bari inyuma y'igihugu abandi barahunze baratinya gusohoka ku mvo z'umutekano wabo navuga ko tutarikukira kubera hariyo abantu bakeya badupfukamye mu nda ntitwishyira ngo twizane ngo tuvuge icyo dushaka ku bijyanye n'umutekano umuntu ntagenda aho ashatse kuko aricura ati no munsi baranyiki ngiye hariya sinshika umuntu agumana ubwoba muri make naho bose bahejeje kuvuga bagaragaje ukutishyira no kwizana k'umurundi kwibonekeza nitunga consolateur hajejwe guhanahana amakuru y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rumonge arabibeshuza ahubwo avuga ko mu Burundi amahoro ahari muri rusangi kandi ku banyagihugu bafise ukwishira no kwizana nta ufata ingingo ku gihugu cacu taciye mu nama n'ingingo igihugu ugiye kuraba kirafise inzego zikirongoye kuva hejuru gushika hasi- hasi ivyo biri mu vyerekana yuko igihugu cikukiye aho dushitse uno munsi carikukiye kandi urabona neza yuko abantu barishira bakizana nibaza yuko uko babivuga no kwerekana aho bahengamiye ariko ugiye kuraba ukaraba neza igituma ah, nk'ivyo vy'amaradiyo abarasa abaraswa urabona neza yuko ari ibintu eh, nko muri no joro ryakeye twagumye twumva amasasu kandi ukavugira ahantu hamwe abantu baho boba badashaka neza iterambere ry'igihugu na cane cane bahereye aho baba nyuma baravuga bati ukwikukira ni ukwishira no kwizana k'umunyagihugu uwo ari we wese mu gihe hari bamwe bararubunda abandi bakara basinziriye ivyo koko murumva ko ari bisanzwe Eh, nibaza yuko kwishira no kwizana ubwa mbere na mbere uronka amahoro amahoro nayo ava ubwa mbere na mbere mu mutima hariho abantu rero usanga badafise amahoro mu mutima kubera ko usanga bugarijwe no gukora ibibi cyangwa imigambi igayitse ugasanga rero nta mahoro bama bafise ariko muri rusange ugiye kuraba urabona neza yuko reka duhere mu gino gisagara cya bujumbura urabona neza yuko umutekano umeze neza muri iyo myaka mirongo itanu n'itatu iheze uburundi bwikukiye mwomenya yuko igice kinini cy'amafaranga uburundi bukoresha buva mu mfashanyo mvamakungu aho ibice mirongo itanu ku ijana biba byitezwe ku bihugu bisanzwe bifasha uburundi ibujumbura mu burundi fidelite yishatse ku bw'ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika yi washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tukivuga kuri ubwo bwigenge bw'uburundi n'u rwanda mugenzi wacu asumutakaboyi nawe yaganiriye na bamwe mu baturarwanda bamubwira uko babona umunsi w'ubwigenge ntubura gusitini yego twihe muzehe irgobago rugobagoba hano mu karere ka kamonyi ni umudugudu wa Mushi- umudugudu ni mushimba yego ufite imyaka ingahe muzehe ufite imyaka ingahe mirongo irindwi n'itatu Mm.
wari ufite imyaka makumyabiri wari Mm.
umusore byari bimeze bite ku gihe cy'ubwigenge byari bimeze bite nk'umuntu wari umaze gukura igihe cy'ubwigenge igihe cy'ubwigenge byari byiza ubundi mbere twari mu bukoroni nyine bw'ababirigi Akari- none se mu- mubonye ubwigenge u- nk'umuntu wari umaze gukura wabonye bitandukanira gute n'uko mbere byari Eh, mbere byari ubukoroni bwe- duku- du- ba- abaturage aba- ukuntu beza bakubitwa Eh.
bakora akazi badahembwa eh, Mm, ndetse wowe rimwe na rimwe waba uri- waba wagize ikosa ugakubitwa eh, rimwe na rimwe ndetse ukana- ukana- waba baraguhaye inka bakazikunyaga mm, ubwo uka- uko- ukagira n'izo wakoresheje umwana wawe bakazitwara mm, ubu ugasigara uhagaze gutyo ngo wakoshe- wak- uwo wakosheje eh, hakaba igihe cyo kuba yakubaka inkike udahembwa eh.
icyo wowe uyu uba- uyu munsi nk'itariki yageze ni igiki ikwibutsa icyo twibutsa ni uko ubwigenge bwavuye abantu mu karengane Eh, bakoreraga ubusa badahembwa rimwe na rimwe bagakubitwa baka- bagahanwa bakagirirwa nabi ufite inka bakayimunyaga ngo yakosheje ubwo yaba warayikosheje n'umwana yaba warayikosheje n'umwana wawe uri muri- iri muri za zindi bakayitwara
ubundi byari bimeze neza ariko twikoze ubwigenge bwabaye nyine ku buryo abantu benshi batari bajijutse ntabwo bari bazi ubwigenge icyo ari cyo kuko muri izo za mirongo itandatu na kabiri abenshi hari nk'abaturage batajijutse ubu rero kugeza muri iki gihe k'uyu munsi wa none tu- abantu bose bakiri- abaturage bose bamaze kuzizuka ubu ubwigenge bwabayeho bamwe ari aba- ari abakene mm,
batafite epfo na ruguru mm. nta cyiza se ubu bwigenge bwaba bwarabazaniye nk'abaturage ba hano mu cyahoze ari igitarama ubwigenge bwabaza bwaje abantu nyine abajijutse bashaka- ba- babu- babu- babukeneye ubwo rero abatari babukeneye babonaga ko ubwigenge bakibaza bati ubwigenge ni iki batazi kwigenga icyo ari cyo nabo ngubu rero turigenze turigenga neza kuko dufite ubuyobozi bwiza butwereka butuganisha mu nzira nziza z'ubwigenge imbere byari uguhuzagurika ntabwo bari bazi byari abaturage twese ubu ngubu tumaze kujijuka tuzi ko ubwigenge umuntu ari kwishyira akizana ariko akurikije eh, aho igihugu cyacu kigejeje bikurikije n'umuyobozi eh, n'umuyobozi wacu perezida wa repubulika ibyo atugejejeho ni byinshi cyane niyo mpamvu dushimira ubwigenge bw'iki gihe muri muri ibi bihe turimo ubwigenge bw'igihe buruta ubwa mbere kure ntawe bihuriye ntuye ku kivumu ku kivumu ni mu kahe karere mu karere ka kamonyi ariko mu murenge ni musambira icyo gihe ubwigenge buba wari utuye hehe naho niho niho nari ntuye Mm.
Eh, urabyibuka uko byagenze icyo gihe icyo gihe ndabyibuka ibi byagenze gute kugira ngo ubwigenge baje nyine abo ba- aba- abo hambere baje kuvuga ubwigenge mbese ni nko ku- ku- ku- kuragira inka ntabwo bari bazi ubwigenge ibyo ari byo noneho babufata gutyo ko ari ubwigenge twanditse kamanyi hano muri aka- muri kamonyi uyu munsi mukuru w'ubwigenge uwumva gute wowe umunsi mukuru w'ubwigenge nkubona nk'umunsi ukomeye cyane w'abantu tugomba kubaha mwawubashye gute kuri uyu munsi mwebwe twawubashye kubera urabona hari igihe umuntu avuga ati mbo igihe naturutse nkora ku cyumweru ubwo bwigenge ni iki nshobora kubaha rero akazi uyu munsi nakoraga umunsi nagahagaritse ndawubaha ndaruhuka nabiretse ntabwo nagiye nkora hanyuma se wihaye iki cyo ku munsi mukuru Hmm?
wihaye iki Eh, icyo nabashije kubona naki- nakihaye wihaye konji urangije wihaye ni- ni icyashobotse mu rugo n'icyashobotse abantu bose nabonye harimo benshi bawubahirije abenshi nabonye babatena umunsi mukuru w'ubwigengeze kandi umunsi utureba twese abanyarwanda nta wundi bireba abandi se bawubahirije gute abo mwaganiriye abo twagane numvise babikurikiza neza ni gute avuga ati uyu munsi ni uw'ubwigenge akazi ntagahari hose umunsi mukuru w'ubwigenge ubundi ni umunsi umuntu aba yibuka igihe badukolonije noneho umuco igihe umuntu awuha agaciro bitewe n'uko umuntu aba yarigobotoye eh, ingo y'ubukoloni mm, bw'Ube- bw'ubudage n'U- n'ububirigi hanyuma kuwuha agaciro wabigenje ute kugira ngo wumve ko wawuhaye agaciro kubaha agaciro icyo gihe nyine baba batanze ukonji noneho umuntu akaruhuka noneho ku buryo umuntu awizihiza cyangwa n'umuntu arakora ariko agakora atekereza kandi yibuka ubwo bwigenge yabonye icyo gihe butumye kuri icyo gihe umuntu ahagaze neza Ah, ibirori ntangaha mu- cyangwa na henshi nako ni hafi mu gihugu hose mbona ibirori biba birayi mu itariki ya kane ku munsi wo kwibohora kugira ngo babi- babihuze noneho bigende neza bahuze kwibohora no kwigenga k'umuntu umunsi w'ubwigenge hano ku kamonyi se mwawijije gute byagenze gute twawijihije dusabana tuganira abantu nyine tuvuga tuti iki gihe ni iki eh, niho ubwigenge bwabaye none rero twabwibutse ubu se mwabwibutse ndakubona hano ku- ku- usanze ku ubu iriba naje kuvoma Wari uri kuvoma n'ubwigenge nubwo twabwibutse ntabwo bwakubuje gukora imirimo yawe hanyuma uyu munsi se ukwibutsa iki mu buzima busanzwe Ura- urakuze ubikwibutsa iki binyibutsa nyine igihe twari turimo
cyari kimeze kiriya gute nko kuri cyashize.
batoya batabizi nko kuri batoya batabizi rero cyari igihe eh, ubu eh, leta ya mbere mbese ihagarara ivaho hanyuma rero dufata indi leta ya kabiri ibirori cyakora ntabyo twabashije kujyamo ntabyo nta byabaye mu mudugudu wacu numvise nta byabaye ni ukuvuga ngo wikomereje imirimo nk'uko bisanzwe ntabwo nahinze niriwe mu rugo ni uko uje kuvoma gusa ni uko nze kuvoma nyine icyo gihe twari mu bujiji ukaza ukantegeka ikintu runaka ariko ubu ngubu turumvikana ukambwira uti kora iki nanjye nkasanga nicyo koko
wambwiye ngo mwasabanye wasabanye gute twasabanye mu- no mu ngo zacu n'abaturage twibuka nyine umunsi ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ibiharuro by'intangamarara ku matora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka yo kuri wa mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi ntivyihuta gushikirizwa iharurwa ry'amajwi ku biro vy'amatora ntivyihuta bitewe n'imyiyamamazo yabaye hamwe n'abatitavye ayo matora bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta ayo matora abaye inyuma y'indwi zitari nke hari ukwiyamiriza ukwitoza kwa perezida nkurunziza kibanza cy'umukuru w'igihugu ku kiringo kigira gatatu leta zunze ubumwe za amerika irababajwe n'ingene leta y'ibujumbura yatunganije amatora mu gihe ibihe igihugu kirimwo bidatanga icyizere cy'amatora yemerwa na bose irababazwa kandi n'ukuntu abategetsi batumviye akama ishyirahamwe rihurikiye mu bihugu bya afurika umunyamabanga mukuru wa oni ndetse n'ayandi makungu bayiteye ku bw'ibyo leta ya amerika imenyesha ko itazoherekeza ayo matora kandi ko ibangiriye gutanga imfashanyo ku mugwiseni utegura amatora ndetse n'imfashanyo ku nyigisho ku banyagihugu batora leta zunze ubumwe za amerika ibandanya isaba perezida nkuru nziza gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu mu gushyira imbere ibiganiro no kubahiriza amasezerano ya arusha ku bijyanye n'ibiringo umukuru w'igihugu yemerewe gutwara leta ya amerika isaba leta y'uburundi gusubira mu biganiro n'abanyepolitike bihagarikiwe n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni batiri ndetse n'abandi leta y'amerika isaba abo bose byega kugira icyo bumvikanye ku matariki mashasha y'amatora no gushika ku nyishu y'ibibazo uburundi burimwo kubera umutekano muke urangwa mu gihugu no kudaha akajya abanyepolitike gukora harimwo n'amaradiyo yugawe leta ya amerika yifatanije n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika mu kutarungika abarorerezi b'amatora ngo nta matora y'ubwigenge ashoboka yifatanije kandi n'ishyirahamwe rya afurika n'amashyirahamwe y'akarere mu gusaba perezida nkuru nziza kumviriza akamu bamutera kugira hatorwe umuti w'ibibazo uburundi burimwo kandi hashoboke ko amatora yegezwa inyuma
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda alphonse ndayikengurukiye hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru inshamake y'amakuru twabashikirije twababwiye ko perezida obama yamenyesheje ko muri iri nyene john kelly umunyamabanga mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika nyene azoja mu rugendo irahavane kugira ngo yugurure icese ubuserukizi bwa amerika muri ico gihugu ca cuba twamenyesheje kandi ko ujejwe ibigwanisho ruhonyanganda mw'ishirahamwe mpuzamakungu onu aza guhora na perezida wa iran no munsi ku munsi wa kane aho ni mu gihe ibigwa- ibi- ibiganiro ku birwanisho ruhonyanganda bikibandanya azoba rero agiye kumenyesha abazoshira mu ngiro eh, ayo masezerano mu gihe yoshirwako umukono iyindi nkuru twababwiye ni uko muri sudane ko inama nkuru ya onu ijejwe umutekano yafatiye ibihano intwazangabo zitandatu zikomeye zitatu zo mu gisoza ca sudani na zitatu zo mu kirobere kirwanya leta ya sudani ibyo bihano navyo ngo ni ukutarenga imbibe za sudani hamwe no kugara amafaranga izo ntu- izo ntwazangabo mu gisirikare zifise mu mabanke yo hanze iyindi nkuru twabashikirije ni uko mu misiri eh, wa murwi islamic State- states hamwe n'igisirikare eh, ca misiri bamaze iminsi batana mu mitwe ibyo rero bikaba bimaze guhitana abantu batari bake abasuda mirongo itandatu na bane nibo baharurwa ko bamaze kuhasiga ubuzima nayo uh, abarwanyi w'awa murwi islamic states bashika ijana nabo nyene barasize ubuzima twabwiye kandi ko muri libiya amahoro atakiri kure nk'ukwezi twavuze ko minisitiri wa mbere yemewe n'amakungu abdullah altini yemeye ko ku munsi wa- yemeye ko ku- yemeye ku munsi wa gatatu ko yiteguye gusangira ubutegetsi n'aba ba islamiste abo ba islamiste nabo mwemya ko bamaze gufata umurwi mukuru wa Tripoli bamaze gufata baca barashinga leta baca barashinga n'inama nshingamateka yabo iyindi nkuru twamenyesheje nuko mu bigirigi eh, naho mu bugirigi eh, haracavugwa vya biganiro kw'ideni ico gihugu gifite vya bihugu vya buraya basangiye ifaranga rimwe bayita zone ero ivyo biganiro rero bikaba bikiri- bikiriko birabandanya ariko twabwiye yuko umuminisitiri wa mbere w'igihugu c'ubudage yavuze ati ntihazogire nusubira kumpamagara mu gihe eh, ibyo bigani mu gihe iyo referandumu itaba yaheze ndabatumiye rero yuko twabonana mu mwanya mukeyi mu mwanya mutoyi murakoze
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi ibiganiro byacu birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'amerika uguhe bitabi byotuma ubuzima bw'abarinywa cyo kimwe n'ababa hafi n'imyotsi ataryo banywa bukingigwa kukaba nkako bwica abagera ku miliyoni zitandatu uko umwaka utashe ku isi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu oms ryitaho amagara y'abantu ku isi rimenyesha naho abanywi b'itabi bagerageza kurireka atawubafashije ugufatwa mu mugongo ni nkenerwa hamwe nuko benshi badatahura ingaruka zaryo ku magara ahandi ni uko kuriheba burundu bisaba ubuhinga nk'uko ikigo national institute for hip cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibivuga impanuro cyo kimwe n'imiti byoza imbere mu twigoro tw'abaganga ivyo byoduza ibitigiri c'abariheba gusumba ukwama bagabishwa gusa nk'uko national institute for hip kibandanya kibimenyesha ibihugu birihira abanyagihugu babyo mu bikorwa byo guheba itabi ntibiraba byinshi ibishika ku mirongo ibiri na kimwe ku isi ni kuvuga ibice cumi na bitanu ku ijana byonyene nibyo bigira ako kigoro nk'uko ishyirahamwe oms ribimenyesha ishingwa ry'urwego rucungera ibijanye no kunywa itabi ryakozwe na oms muri ruhuhuma muri uno mwaka rigamije guhebesha abantu kunywa itabi uyo mugambi wemejwe n'ibihugu bishika ku ijana na mirongo umunani ni ukuvuga ibice mirongo icenda ku ijana by'ababa ku isi nk'uko ico gisata ca oni kibimenyesha iduzwa ry'amatagisi ku itabi ntiribonwa kumwe n'ibihugu byose impungenge z'amareta amwe amwe nuko ryotuma amafaranga yinjira mu kigega agabanuka byongeye ryogwiza abaridandariza mu kinyegero tumenyeshe ko uguheba kunywa itabi kwa muntu atari igihamana ishyirahamwe american consult society ryemeza ko biva ku kugene yavyiteguriye co kimwe n'ivyiyemezo bikomeye vyo kuriheba mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye no guheba ukunywa itabi kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura mugenzanje joseline nduwayo arubaza ati uguheba itabi vyungura iki amagara yacu ngizi inyishu bamuha burihebye ubuzima bwiwe buca bugenda neza uwahora arinwa nawe arihebye aragira isura nziza gusumba uko yahora amahaha atarononekara arashobora gusubira kugira ubuzima bwiza kuriheba ni byiza kuko u- uko usanga aha mu- muri pumo hadahema neza hazaba ibyo iyo myose ariherera iyo urihevye urashobora gukira igituntu canke esitoma warinwa ukariheba mu minsi mike usanga amaso yahindutse n'umubiri ugahinduka bakafungura neza amagara akabandanya ntafutana nta bigwara byo kuzarakoragira
urihebye ushobora kuba wikingiye mu mubiri wawe iyo ibigwara bifatira mu mutima
kurya amenyo asa na jone arashobora guhinduka agasa neza
atari cyo gice mu mubiri nta na kimwe gihungura
igihugu c'ubushinwa cyaratanguye gushira mu ngiro amategeko abuza kunywa itabi muri uno mwaka inkuru tuhakura zitumenyesha ko abanyagihugu imiliyoni mirongo ibiri b'i beijing ku mugwa mukuru bazoba bakingiwe ukugenzura ishirwa mu ngiro ryayo birafasha kuyubahiriza abagenduzi barenga ibihumbi nibo bakoreshwa mu gutoza amahadabu abatarayakurikiza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'uko inkuru ziva muri ico gihugu zibivuga abanyagihugu ubwabo boterera mu kugabanya ugukoresha itabi mu karere baherereyemwo mu gasagara ka vermont muri leta zunze ubumwe za amerika vyaciye mu gusukura ibibanza vy'amahuriro bigeramiwe n'itabi no gutegekanya inyigisho zisaba abadandaza baryo kuriheba kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba itabi tega amatwi umwidondoro w'umunyagihugu yashoboye kuriheba clovis nzohabonayo aganira na mugenzanje joseline nduwayo jewe nitwa nzabonayo clovis nkaba mba mu nyakabiga mfite imyaka mirongo itatu n'ibiri ku kazi nkora nsanzwe ndi umushoferi elvise uri umwe mu bashoboye guheba kunywa itabi watubwira nyene wabigenjeje kugira ngo ushobore gushika kuri iyo ntambwe y'ukuriheba nari mfite imyaka mirongo ibiri n'ine kubera rero bansumba bansumbye n'imyaka y'akazi ukaca bampahaza barantuma itabi bantumye ateza kuza ndaridometse mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri niho ntangura kurwara umuganga arambwira ati none uranywa itabi ndanywa itabi ati ndasanga ngwaye igituntu aca arambwira ati genda ube itabi woba wayihebye kimwe na kimwe canke byantwaye nk'amezi nk'abiri narashobora kunywa zibiri ku munsi canke zitatu iryo tabi nabanywera umwanya umwe nkarirwa nkarizimya nkongera nkasubira nkarikongera nkasubira nkayidomeka kandi utarariheba wanywa iringana iki ku munsi nashobora kunywa isigarete mirongo ibiri ni iyihe nyifato wagize kugira ngo ushobore kubishikako neza ubutometse itabi turi kumwe nabura umugenzi sindakubwira ngo umbise je ndakubisa jewe nyene nkagira nkicara hirya ni izihe ngorane wagize kugira ngo urinde ushika kuri iyo ntumbero y'ukuriheba naho nariheba uno munsi iminsi ibiri naca nsubira kuri rimwe kubera numva nsubiye kurishaka kandi niyo inzoga nateze guca nshaka itabi ni izihe ngorane wari umaze kugira bivuye kuri uko kunywa itabi ryinshi ku munsi sinigera ngira apeti yo kurya nja kwinywera inzoga nkinywa itabi kubera kudafungura nari nsigaye mpima ibiro mirongo ine n'indwi kandi nakunda gura utundi turwara giripe malariya ikintu cerekeye amahera nubwo unywa itabi nta mafaranga umuntu aza gusangana amahera amajana abiri canke ijana mu mufuko ni akahe kunguko ubona kuva ushoboye kuriheba nta kintu c'umutwe na kimwe ndasubira kurya jewe ubu napima ibiro mirongo itanu na bitandatu akazi karanyorohera uwo mwanya wo kuja kunywa itabi ndashobora kuvaho ndi nkagenda nkagura nk'ifanta nkayinwa iyo wumvise abatumura kotsi iruhande yawe ntushobora kumva ko agatima gakubise nuva ko ataciyumvira mfise cyo gutwira ngo ndome kitabi jewe ngo ndarimwe ugwaruka woruhanura iki je nobanura guheba ibintu vyose biva mu mwotsi nivyo vyantu vya mbere biruhisha ntutu umwanya ngo ibintu vy'amarigara kubera ntushobora kuja mu mwirigara urebe kunywa itabi crovisi mu buzima bwa misi yose ukunda iki nkunda kuganira n'abantu gutembera n'abandi ndiko ndakora akazi kiwanje nkataba umuntu ariko aranyirukana ndumva ko bisa amahoro ndagukengurikiye kuri kano kanya umpaye ndagukengurukiye nawe
ukwiha itariki n'ikirangamisi ni ngombwa kugira ngo duhebe itabi burundu ivyo vyofasha kuvyitegurira neza nk'uko ishirahamwe american council society ribimenyesha ico tutokwibagira no kwiyegereza abadufasha akarorero ni umugwi dukoreramwo canke umugenzi yarihevye kandi yifuza kudufasha nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga ishirahamwe oms risaba ko ingingo zimwe zitwara uburyo bwinshi kandi zifasha zoshirwa mu ngiro hamwe ni ukumenya uko ivyo kunywa itabi vyifashe no kubikingira ahandi ni ugufasha abantu kuriheba ukubigisha ingaruka mbi no gushimangira kubuza iyamamazwa ryaryo kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba itabi tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye igisata kijejwe ingwara ngendanwa zitandukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida muganga godefroi kamwe n'ubusa aganira na mugenzanje joseline nduwayo muganga godefroi kamwe n'ubusa ndabaramukije ndabaramukije namwe uguheba itabi muri kamere k'umuntu ni ikintu gishoboka yego birashoboka bivuye ku muntu ubonyene yanywa itabi canke bivuye kuri abantu umufasha haba abaganga canke abandi bantu baba hafi yiwe muri iyo ntumbero yo guhimiriza guheba itabi mu gisata kijeje kurwanya ingwara ngendane zitandukira mubona intabwe mugeze ko ishimishije igihugu cacu cateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu ajeje kurwanya itabi dutora dutegura ibiganiro vyerekeye guhimiriza abanyagihugu ku vyerekeye ingaruka mbi terwa n'itabi Eh, mu mashuri mato mato n'ayisumbuye hari ibyo turiko turashiraho ni ico bita amakrebe skolere antitaba nk'ihanishwa murabona ko amahanura itabi ivyo bintu atavyo agira Ivyo byose rero ingingo twafashe kugira dushobore gukingira abenegihugu ikindi kintu gikure twagize ni ico kuduza amatagisi iyo umuntu adugije itagisi kuvuga itabi rica rizimba hari abantu usanga nabone badasubiye kurinwa ni izihe ntambamyi muhura nazo muri ico gikorwa co guhimiriza guheba itabi nuko tubona yuko abanyagihugu bose bataramenya ingaruka mbi zijanye no kunywa itabi ishaka ni naco igihugu cateye ama- igikumu mu bibiri na gatanu murabona baheze imyaka cumi turaja mu ngiro ivyo byose biratuma tutaronka inguvu zikwiye mbega hari amategeko ahari ashobora guhana uri kwarenywera mu bandi nta tegeko rihari gushika uno munsi mugabo bakora ibintu by'ugumiriza ahantu usanga akirana abantu benshi n'umuntu aguma kurinwa ubu urabona yuko abanza agataramuka ku bijanye n'amahinguriro akora inyobwa hari aho usanga banditse ko akamenyetso kabuza abakiri bato mbega hari amatabi abujijwe ku bana bato rero ikintu cya mbere dushaka ni uko izo nyandiko ziriko zoba niniya kandi icyo nakubwira cyo muri iryo teko hari ibyerekeye gukingira abana biba byose muri izo ngendo twafashe harimo izibuza yuko umwana atashikana imyaka cumi n'umunani yonywa itabi canke yoridandaza murafise ku mitumba imboneza zihimiriza kuri ayo mabi y'itabi imigwi ntirabaho mugabo twe- abo twigishije bose baba ari aba- a- abenegihugu bose bose barafasha bari mu shakiyago naho ibyo turaronka kugira tubigishe bose muganga godefroi kamwe n'ubusa ndabakengurukiye kuri kano kanya mu mpaye murakoze cyane rwose
arakoze joseline kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije tumire amategato mu kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura muganga igihe cyose amagara yacu abangamiwe Makindi nifuza ku mutima kandi uko amagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe
yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima kandi uko amagara yororanirwa magara make akesha amajoro byoba byorikesheje muganga
yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima kandi uko amagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga ufise umusonga bibwire muganga uvunitse aho hose bibwire muganga yemwe nshuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa
twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guheba itabi rwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
nk'iyo umuntu ari mu bisi ariko aranywa itabi abo baba bari kumwe mu bisi nabo bibononereka iki mu buzima wa muntu ariko aranywa itabi hafi y'abatariko barayinywa aba ariko arabicira ubuzima nicyo gituma ubu unye mu bihugu biteye imbere hari ibibanza kizira kikaziririzwa kunywa itabi kuko ari ibibanza muhurira n'abandi abandi batarinwa mbaza ndakwishura
kubera iki umuntu anyoye itabi rituma yibagira ibindi yari arimo itabi riri mu migwi y'ibiyaruramutwe kenshi umuntu ayikunda avuga yuko iyo ayinyoye aronka amahoro nicyo gituma rero abantu bayinywa baheza bakumva yuko bayibuze babura amahoro mbaza ndakwishura
Eh, nashaka kubaza yuko itabi kubera iki baridandaza bazi ko ari bibi ryonona ubuzima bw'abantu nta gahato babashiramo ryo kurigura uwo arinywa niwe aheza akagenda kuyigura kandi muze murabe bijya batekezamo amasigareti ariyo matabi usanga banditse ko yuko itabi ari uburozi itabi ryica rero ni ukuvuga ko na wa muntu arigurisha arabizi na wa muntu aza kurigura arabizi mbaza ndakwishura
abakenyezi twibungenze kubera iyo tugiye kwa muganga impanuro zijyanye n'amabi y'itabi kubera ko bataziduha ngo tuzumvirize nazo nyine iyo umuganga agukurikirana kubera imbanyi akwakiriye hari ibibazo bitandukanye akubaza rero uramutse ubimukundiye cyangwa ukavuga ko hari uwo ufise mubana ayinywa araheza gutegera impanuro zijanye ni- n'amabi y'itabi ku kibondo wibungenze eka no kuri wewe nyene rero n'aho batabivuga muri rusange umuganga amwakiriye baraza bakabiraba
rugamba rwa makinka yanjye
gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira abaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
hariho abantu barinwa imyaka n'iyindi hama bagacishamo bakareba nk'umwaka arivye umwaka mu mubiri wiwe yisubiriza nka kera burya bavuga yuko imyaka uba umaze unywa itabi ari iyo none ubuzima bwawe uramutse ufashe ingingo ukayihagarika warakwiye kugira inguvu ntusube kuyinywa kuko uramutse usuye kuyinywa ni kwa kundi nyine uba uri kuronona ubuzima bwawe uba uri kuronona ibihimba bitandukanye by'umubiri
mbaza ndakwishura
nibyo n'ukuri muganga abashobora kuguha uburenganzira bwo kunywa itabi mu gihe woba ufise umubona hari umuti ujyanye n'ibyo kuva umuntu muragiye ko itabi ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu rero nta muganga yabyize yoheza agahanura umurwayi wiwe ngo nayinywe mbaza ndakwishura
hariho nk'umuntu usanga anyoye inzoga aca ashaka itabi kandi ugasanga uwundi mwanya ntatabanywa byo biba biva kuki murazi ko inzoga nayo nyine iri mu bintu bituma umuntu ahindura imyifato hama ugasanga kuko abo bari kumwe bariko barayinywa biramutumye bimukwega nawe kuyinywa akayinywa muri uwo mwanya nyene ari muri ivyo bihe ni bya bindi tuvuga yuko wa mubiri uba uri mu bindi bintu ntuba uri wewe nyene mbaza ndakwishura
niyihe nyifato yohaba kugira umuntu ahebye itabi ntiyongere kongera kurisubira ugafata ingingo ukavuga uti jewe ndahevye itabi kuko uba uzi yuko iyo tabi rifise ibintu vyinshi bikoberanana mu mubiri wabo n'ingwano idasanzwe umuntu aba anyoye itabi ararikunda akanyoterwa iryo tabi murumva yuko atari ibintu bi- byoroshe nkama ababa hafi yiwe ari umuryango bakamuba hafi bakamushigikira kugira bamworohereze muri ico kiringo aba yafashe ingingo yo guhagarika itabi
rugamba rwa makinka yanjye
ikiganiro nikira ciju rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rwamutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nk'iyo umubyeyi afise imbanyi anyweye itabi bigirira ingaruka izihe ku mwana bari mu nda uwo muvyeyi arashobora kwibaruka umwana ataragera afise ibiro bikeya kuko ujya mwuka anywa uraheza ukaja muri ya mazi umwana atembereramo agaheza nawe akarinwa muri ubwo buryo nico gituma abavyeyi n'itabi babahimiriza ko iyo bafise imbanyi bogerageza muri ajya mezi icenda boheba iryo tabi mbere bakabafasha nuko inyuma y'amezi icenda iyo tabi batoheza ngo basubire kuyinywa mbaza ndakwishura
ko hari abantu bavuga ko itabi barinyoye rizana umunezero ushobora kuduha umuco nk'abantu bakunda kunywa itabi baravuga yuko iyo bafise ikibazo canke batabona inyishu bihutira kunywa itabi kugira baruhuke umutwe ariko ni ukwihenda mbaza ndakwishura
iyo umunyeshuri yiga akanywa itabi nta ngorane agira ku bijyanye n'ubwenge ubwenge ntaco bwuba ariko umubiri worononekara uraheza ukagwara za ngwara zikomeye nka kanseri canke ibindi zindi ngwara zikomeye kuko watoranguye itabi ukiri mutoya banyeshuri muko muratwumviriza itabi si ryiza n'uwo mugenzi wanyu mubonye ariko arayinwa mumufashe arihebe mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ko hoba hari imyaka abana bemerera koko bonywa itabi nta myaka yemerewe abana kunywa itabi eka n'abakuze nta myaka ihari ahubwo bagira inguvu kugira babahimirize bumve amabi ajyanywe no kunywa itabi na cyane cyane ukiri muto
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kadusaba kwitura muganga igihe cyose amagara yacu ageramiwe yemwe nshuti zanjye ngunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe
yemwe nshuti zanjye ngunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa amagara make akesha amajoro byoba byorikesheje muganga
yemwe nshuti zanjye ngunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga ufite umusonga bibwire muganga uvunitse aho hose bibwire muganga yemwe nshuti zanjye ngunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa
duha ijambo abanywanyi bacu nziga amasabo wo muri komine kanyosha yatwakuye avuga ati nagomba mbaze ko ku bantu bifuza kwisiramuza bisaba amahera arongera akabaza ati umurwayi akurikiranwa gute gushika akire murakoze muganga anita munyana duhera inyishu y'umunywanyi imigambi y'igihugu y'ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu no kurwanya ikiza aho nyagana sida cyaritwararitse kiraraba yuko hagati y'ibihumbi bibiri cumi na kabiri n'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu yuko abantu bose batisiramuje ubasiramuza ku buntu na cyane cyane mu bitaro aho abaganga n'abaforoma bahawe inyigisho hama bagaheza bakabakurikirana gushika bakire rero wowe watubaje ikibazo uritura ibitaro biri hafi yawe ubaze neza bazoheza baguhe umuco
turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga anita munyana zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutso ya ba sokuru uno munsi uvuga uti wima inkoko uwawe ntuyima akagomba
bikubwiye iki hariho umuntu ashobora kujya gusaba indya ukazimwima ariko zigashobora guseseka bikubwiye iki
nimba yaraje kugusaba nk'impuzu ukayimwima bikubwiye iki
nk'ubu uwawe araje akagusaba nk'ikintu ukakimwima umugabo umusumaje aragitwara atacyo yagusaba arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira nshimire joseline nduwayo yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma jacqueline segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera cyangwa mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri voa bujumbura mu byandike mu ijambo rimwe arobaze gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo indwi n'imwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo indwi na zitandatu amajana icenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
ndafise inshuti dahemuka aho zana ntacyo ku mutima akayagira abandi mushikati wanje ho n'amahirwe yesu kwamukizwe n'uno uko bukeye uko bwije niyo n'indwara mu zindi n'indwara iturushe Soja nzoja kugasozi kakure Sabe mani sumba byose indemeshe Mere nk'abandi nkiri ntuntu nirungurano Inshuti n'ikindi irahumuriza inshuti n'ikindi irahumuriza nyafise inshuti idahemuka ahozana ntayo ku mutima akayagira abandi ati wanje ho n'amahirwe Mm, oh, oh. kw'isi uyo yameze amenyo umutima ukunda ukundishijwe n'uwo wakunze arakwihakana akakwirahira oh, no, no. nzoja nzoja ku gasozi kakure sabe imana isumba byose indemeshe mere nk'abandi biri nunu nirungurano inshuti n'ikindi irahumuriza inshuti n'ikindi irahumuriza ninde yohakana k'umukunzi ateza umutima usinzikaye ahari nono hagasubira amahoro kukunzwi we buba bukeye n'amashamba yose abashuritse kukagira inshuti birababaza birababaza oh no no nzoja nzoja ku gasozi kakure sabe imana